ili ni ya Amerika. radiyo ijwi rya amerika ibandanya gusamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije ndabaha mwiriwe hano muri studio ya gatanu washington turi kumwe nanje fide niyo ngabo nanjye ernest ugeziwe ndabaramukije kandi mbaha ikaze mu makuru yacu
kuva ku wa kabiri ndumva narashoboye kubonana nabo ku wa gatanu urumva ko hari ikibazo cya kominikasiyo cyabaye sinanumva impamvu telefone zabo atazifite kuko mu byaha bashobora kuba bakurikiranwaho simbona icyo telefone zabo bakizifatiye uwo ni metere janvier gwayitare umushingwamanza w'umuryango wa sinapol kwigara uriko ukurikiranwa n'inzego z'ubushikizamanza mu rwanda perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje uno munsi ku wa kabiri ko azorekurira korea y'epfo n'ubuyapani kugura ibindi bigwanisho hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare bivuye muri amerika
naho mu gihugu cya lesoto mu gitondo cy'uyu munsi umukuru w'igisirikare cyabo yivuganwe na bagenzi be babiri
ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukingira agateka ka muntu amnesty international imenyesha ko abasivili amajana ane mu bihugu vya cameroon na nigeria bishwe mu bitero vy'abiyahuzi vyagizwe n'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu boko haram kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka
mu gihugu cya kenya nyuma y'urukiko nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rwa kenya rutegetse ko hagomba gusubirwamo amatora y'umukuru w'igihugu rukanatangaza itariki y'amatora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayobowe na rayira odinga bayiteye utwatsi aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayagarukaho mu kanya ntimugikore inyakiramajwi zanyu
dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje uno munsi ku wa kabiri ko azorekurira korea y'epfo n'ubuyapani kugura ibindi bigwanisho hamwe n'ibindi bikoresho vya gisirikare bivuye muri amerika ivyo bisa nuko ari inyishu ku ngingo y'igihugu ca korea ya ruguru yo kugerageza ikigwanisho ruhonyanganda gikomeye cane ku munsi w'imana urangiye perezida trump mu vyo yanditse ku rubuga twitter yavuze ko arekuriye ubuyapani na koreya y'epfo kugura ibindi bigwanisho n'ibikoresho vya gisirikare bikoresha ubuhinga buhanitse bivuye muri amerika muri ico gihe abategetsi bakomeye baserukira koreya ya ruguru bagabishije ko ico gihugu citeguriye kurungikira amerika kandi gakemanyi ambasaderi wa koreya ya ruguru mu nama ijerwa kugwanya ikwiragizwa ry'ibigwanisho ishigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu iriko ibera i geneve mu busuwisi yatangaje ko igihugu ciwe cagerageje bombe ikomeye cane ku munsi w'imana kandi kwigeragezwa ryayo ryagenze neza yamenyesheje ko amerika izoronka kandi gakemanyi irungikiwe na korea ya ruguru niyo yabandanya agasomborotso kayo no kugerageza kuremera igihugu ciwe reka twerekeze n'i geneve mu busuwisi aho raporo y'umuryango w'abibumbye yasohotse kuri uyu munsi itabariza abaturage ba yemen bugarijwe n'ibyorezo n'ubukene budasanzwe batewe n'intambara imaze imyaka ibiri muri kino gihugu iyi raporo igaragaza ko abasivili ibihumbi cumi na kimwe na magana arindwi bahitanywe cyangwa bagakomerekera mu mirwano kuva ubwo iki gihugu igihugu cya arabiya sawudite cyatangiraga ibikorwa byo guhashya umutwe wa houthi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyi raporo igaragaza kandi ko icyorezo cya korera no kubura ibifungurwa bishyira yemeni ku mwanya wa mbere w'ibihugu bifite abaturage benshi bakeneye ubufasha bwana muhamed al ansol umuyobozi w'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku burenganzira bwa muntu ushinzwe igice cy'uburasirazuba bwo hagati na afurika atangaza ko abaturage basaga miliyoni cumi n'icyenda bakeneye ubufasha bw'ibanze muri abo ngabo kandi miliyoni icumi bakaba bakeneye ubufasha ubufasha mu buvuzi ku buryo bukomeye ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukingira agateka ka muntu amnesty international imenyesha ko abasivili amajana ane mu bihugu vya cameroon na nigeria bishwe mu bitero vy'abiyahuzi vyagizwe n'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu boko haram kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ico gitigiri kirenga inshuro zibiri igitigiri cy'abantu bishwe n'uwo murwi mu mezi atanu y'imbere yaho mu cegeranyo casohotse uno musi wa kabiri ishyirahamwe amnesty international rimenyesha ko abasivili amajana abiri na mirongo ibiri na batatu bishwe n'umugwi boko haram kuva mu kwezi kwa kane harimwo abasivili barenga ijana bishwe mu kwezi k'umunani konyene igitero cihaye inkumbi kurusha cabaye ku itariki mirongo irindwi na zitanu z'ukwezi kw'indwi igihe abantu mirongo ine bicwa barashwe mu mutego wagizwe ku mugwi w'abahinga baraba ahantu hashobora kuba hari ibitoro mu ntara ya borno ishirahamwe Amnesty International bimenyesha ko ibitigiri nyakuri by'abapfuye biri hejuru cyane kurushiriza ivyo kubera bimwe mu bitero bishobora kuba bitatangajwe mu gihugu ca Kamerun abasivili ijana na mirongo itanu n'umunani barishwe mu bitero vy'abiyahuzi mirongo itatu kuva mu kwezi kwa kane ishirahamwe Amnesty International bimenyesha ko kwiyongera bikomeye kw'abasivile bicwa n'umugwi Boko Haram muri Kamerun na Nigeria vyatumye vyatumwe no kwiyongera kw'ibitero vy'abiyahuzi bakoresha amabombe kenshi bikoresha abagore n'abigeme bategekwa kwituritsa n'amabombe mu bice abantu benshi bakoraniramwo
radiyo ijwi ry'amerika niyo mukomeje gukurikira mu gitondo cy'uyu munsi umukuru w'igisirikare cya Lesotho yivuganwe na bagenzi be babiri bamurashe Lieutenant General Coantle Motsomotso yaguye mu mirwano yabaye hagati ye na bagenzi be babiri bamusanze aho akorera gusa aba basirikare nabo bahise bicwa nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press igihugu cya Lesotho cyagiye kivugwamo cyane imvururu za gisirikare kuva ku ihirikwa ry'ubutegetsi ryo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane naho habaye indi kudeta yaje no, guhi, no, no gukurikirwa n'iyicwa ry'uwari umugaba w'ingabo w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu Lesotho iyobowe kugeza ubu na minisitiri w'intebe Thomas Tabane watsinze amatora mu kwezi kwa gatandatu nyuma yo kuva mu buhungiro mu gihugu cya Afurika y'Epfo ibihugu vya nigeria na afurika y'epfo vyombi vyavuye mu bibazo bikomeye vy'ubutunzi vyari bisanzwe birimwo ubutunzi bwa nigeria bwiyongeye ubusa n'ibice bitandatu ku ijana mu gihe ubutunzi bwa afurika y'epfo bwiyongeye bibiri n'ibice bitanu ku ijana mu gice ca kabiri c'amezi ane y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ivyo vyerekanywe n'ibiharuro vyatangajwe cesu no musi wa kabiri ubutunzi bw'igihugu ca nigeria bwasubiye kunaguka inyuma y'uko bugize ibibazo bikomeye mu biringo bitatu bikurikirana vy'amezi ane ivyo vyatangajwe n'ibiro vy'igihugu bijejwe ibiharuro mu bisata bitandukanye vy'ubutunzi ibibazo bikomeye vy'ubutunzi muri afurika y'epfo vyamaze igihe gitoyi kurushiriza ni ukuvuga ibiringo bibiri vy'amezi ane ugusubira kunaguka kw'ubutunzi muri ico gihugu vyatewe no kwiyongera ibirenga ibice mirongo itatu kw'ijana vy'igisata c'uburimyi nigeria izera ku bitoro ku bice mirongo irindwi ku ijana vy'amafaranga yinjiza n'ibice mirongo icenda ku ijana vy'amafaranga avuye mu bidandazwa bigurishwa hanze y'igihugu ubutunzi bw'icyo gihugu bwari bwageramiwe n'ibiciro by'ibitoro byari hasi kuva hagati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibyo byaragabanije amafaranga leta ironka bituma ifaranga ry'igihugu ritituka byongera bituma amafaranga y'agaciro abura ubutunzi bw'icyo gihugu bwarunyuwe kandi n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu bo mu mugwi Boko Haram mu bibanza bikomeye bicukurirwamo ibitoro mu ntara ya Delta du Niger ibyo byatumye umwimbo w'ibitoro ugabanuka urakoze fidele reka twihuse tunyarukire no mu gihugu cya kenya aho nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rw'iki gihugu rutegetse ko amatora y'umukuru w'igihugu agomba gusubirwamo rukanatangaza itariki y'aya matora abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayobowe na rayira odinga babiteye utwatsi ku munsi w'ejo ku wa mbere nibwo uru rukiko rwatangaje ko amatora agomba gusubirwamo tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cumi runasaba abakandida bombi kwitegura gusa mu gitondo cy'uyu munsi rayira odinga yahi yahise atera utwatsi itariki avuga ko we n'abayoboke be batiteguye neza akomeza avuga ko bo bifuza ko aya matora iyo azaba tariki ya makumyabiri n'enye cyangwa iya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi
ibi biganiro byacu mubandanya kubikurikirana kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mudukurikira kandi mukoresheje adrese yacu ya email ni radio yacu at gmail com cyangwa se mukajya kuri facebook aho wandika radio yacu mu ijambo rimwe mudukurikira kandi kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa akadomo com amakuru yacu yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda aho uwunganira umuryango wa Asina Paul Rwigara Maître Janvier Rwayitare asaba polisi y'u Rwanda gusubiza abo, abo yunganira ibikoresho byafatiriwe bidafite aho bihuriwe no kugenza icyaha birimo amatelefoni kugira ngo bimworohere kuvugana n'abakiriya be ibi yabitangarije ijwi rya Amerika nyuma y'uko polisi y'igihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa mbere yagiye mu rugo rwo kwa Rwigara Rwigara Sinapol igafatamo abantu batatu barimo Diane Rwigara wifuje kwiyamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mukuru we Anne Rwigara na nyina ubabyara Adeline Rwigara ni inkuru y'umunyamakuru ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi uri mu Rwanda umunyamategeko wunganira abaregwa bo mu muryango wa rwigara sinapolo amaze gutangariza radiyo ijwi rya amerika ko ibyo polisi yakoze itwara abaregwa bo mu muryango wa rwigara ku ngufu byubahirije amategeko kuko urwego rwa polisi rwari rwatumiye abaregwa inshuro zirenze eshatu batitaba nari kumwe na anne rwigara kuwa gatanu mu bugenzacyaha icyo gihe rero ntabwo yabajijwe ko bari bategereje ko hitaba n'abandi bagombaga kwitaba kuri uyu wa mbere tariki ya kane ariko nk'uko mwabyumvise ntibagiyeyo niyo mpamvu bakoresheje ufu bemererwa n'amategeko kugira ngo bajye kubazana iyo ubugenzacyaha buguhamagaye bukakohereza komvokasiyo inshuro ngira ngo eshatu bajya mu bushinjacyaha bagasaba icyo bita manda damene manda damene ni ukukuzana ku gahato iyo bayibonye rero nizere ko bagiye bayifite iyo bayibonye bashobora kuzana umuntu ku gahato kuko polisi mu by'ukuri ni kimwe mu gikoresho cy'ingufu za leta uyu munyamategeko asobanura ko we n'abo yunganira bari basabwe kwitaba ubugenzacyaha ku wa mbere isa tatu za mu gitondo gusa ngo byaje kurangira abo yunganira batabonetse metero rwahitare janvier yavuze ko byabaye ngombwa ko polisi ikoresha imbaraga nk'uko byagenze ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere uyu munyamategeko yasobanuye ko atabonye uburyo buhagije bwo kuvugana kenshi n'abo yunganira kuko uburyo bw'itumanaho abo mu muryango wa rwigara basanzwe bakoresha nka telefone zafashwe mu isakwa rya polisi kuva ku wa kabiri ndumva narashoboye kubonana nabo ku wa gatanu urumva ko hari ikibazo cya kominikasiyo cyabaye aho ngaho rwose sinanumva impamvu telefone zabo zo batazifite kuko mu byaha bashobora kuba bakurikiranwaho simbona icyo telefone zabo bakizifatiye ariko urabona ko habaye ikibazo cya kominikasiyo kuko niba baragiye gusakwa ku wa kabiri ndetse bakajyanwa muri polisi ku wa kabiri bikageza ku wa gatanu nta muntu n'umwe turavugana bumva ko habayeho ikibazo cya kominikasiyo ubu ni ukuvuga ngo bamubonana bigenze bitari uko basanze iwabo hari ka telefone ane afite ngira ngo ko hari telefone zimwe bamushubije bari batwaye nyinshi abantu batatu b'umuryango wa rwigara sinapolo nibo bakurikiranyweho n'inzego z'umutekano barimo diane rwigara uregwa ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano bivuga ko icyo cyaha cyakozwe mu gihe yashakaga imikono y'abamusinyira ashakisha mubare yasabwaga na komisiyo y'igihugu y'amatora abandi bo mu muryango we barimo murumuna we Anne Rwigara na nyina babyara Adeline Rwigara babakurikiranyweho ibijyanye no kunyereza imisoro bingeze mu ikompanyi yanditse ku muryango wabo Maître Rwayitare Janvier yemeza ko iby'imisoro byo asanga inzego zishinzwe ubutabera zarabigizemo kwibeshya ariko iki cyaha cy'imisoro ni icyaha mu by'ukuri umusoreshwa hano ntabwo ari famiye ya Rwigara umusoreshwa ni ikigo cyitwa Premier Tobacco Company icyo kigo rero gifite ubuzima gatozi butandukanye cyane n'abanyamigabane kuko nkeka ko bakurikiranwaho nk'abanyamigabane ubusanzwe rero uko mbizi icyo gihe bareba abayobozi b'icyo kigo bakanarotarasa icyo gihe imisoro igihe yatangiye kunyerezwa kuba nzi ko ari porosesisi yari yaratangiye yaratangijwe na rwanda reveni otoriti dosiye yo yari igeze kure ko habayemo no kujurira habaho bari kujya kuvugana na rwanda reveni inshuro nyinshi kubakurikirana rero mu rwego rw'ubushinjacyaha nanjye bisa naho byantunguye umuyobozi w'icyo kigo ni nde ku buryo ariwe wakurikirana abandi ntibakurikirane ubundi umuyobozi w'icyo kigo ni Anne Rwigara ariko yagiyeho ejo bundi nyuma yaho umubyeyi we yitabiye imana icyo gihe habaho no kureba ese iryo nyerezwa ryatangiye ryari kuko ubundi icyaha ni gatozi uwakoze icyaha niwe ukurikiranwa ku giti cye ahangaha ndumva agomba kuba harimo konfuziyo zitoroshye twahita arasobanura ko mu gihe azaba yitabye ubugenzacyaha ari kumwe n'abo yunganira aribwo azabaza ubugenzacyaha niba batasubiza abo yunganira ibikoresho bimwe na bimwe byafatiriwe bidafite aho bihuriye no kugenza icyaha hari hashize iminsi bivugwa ko umuryango wa rwigara waburiwe irengero bamwe bumvikanisha ko abo mu muryango wa rwigara bari i kigali batazi aho baherereye polisi yo yari ayitangaje ko uyu muryango uri mu mwidegembyo icyakozwe gusa ari ukubasaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze hasunta kuri iyo nkuru eh, tuve mu rwanda tuze mu burundi aho abantu bane ari bo bamaze gupfa inyuma yaho bariri uburozi ku munsi wa gatandatu mu rubanza rw'ubugeni ku mutumba wa musenyi zone busoro komine ya bweru mu ntara ya ruyigi abari ubwo burozi bose bari hagati ya mirongo itatu na mirongo ine ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidel antoine sabimana nk'uko twabibwiwe n'abanyagihugu baba ku mutumba wa gasenyi zone busoro komine bweru intara ya ruyigi abanyagihugu bariye ubwo burozi baburiye ku munsi wa gatanu w'indwi iheze bavuga ko bari bagiye ku rubanza rw'ubugeni rwa mufitiye geregori wo ku mutumba wa gasenyi aho yari aramutse ashingira umuhungu wiwe abambere batanguye kuremba ku munsi wa gatandatu aho babiri muri abo bavuye bacikanira ku ivuriro ry'i busoro ku munsi w'imana ugira gatatu amakuru twarose avuga ko yacikaniye ku ivuriro rito ry'i nyarunazi aho yari karavurirwa ku ivuriro ry'i busoro niho twasanze batatu mu bahagwariye baratubwira uko byagenze niyo nizigiye joseline aratubwira uko yafashwe munsi ntangura kubyumva twagiye mu rubanza ari ku wa gatanu ariko nafashwe ku wa gatandatu nka saa tatu tanguye kumva ndibwa mu nda nkameneka umutwe ndabwira mama tuwari kumwe n'indagiye kuryama numva atari heza mama muhahetse umwanya ntangura kuvoma isi bigumuguma ndemba muganga nkifatwa narumva imbeho nkategetwa nkumva umengo ni malariya nijya imbere donata arikeka ibyo yanduyemo ngerageje kuraba ukuntu twafashe abantu benshi banyoye inzoga yitwa impeke nibo usanga umenga nibo bashegeshwe cyane abandi banyoye izindi turumva ko mu nyuma bavuga ko bamerewe nabi ariko ko bo ntibyabaye grave cyane uwikwekwa gutanga ubwo burozi yahavuye amenyekana hapfa kurara benedigito umubanyi wamufitiye geregori yariko arashingira umuhungu wiwe basanzwe bafitaniye amatati y'amatongo habarugira diyomedi umuforoma yakiriye abo bagwayi yatubwiye uko baje bameze abo bantu bashyitse ku munsi wa gatandatu saha zibiri z'ijoro baje baribwa mu nda bacibwamo bongera badahwa tugerageza kubaha imiti turabavura mugabo gucibwamo bihuma vyiyongera hahava haza ikindi cyiyumviro kivuye mu banyagihugu banka ko tubaha imiti tubwira yuko hari ibintu vyo mu kirundi ibintu badahwa byari ibintu bi- bimeze nk'ibihimba by'insogizo bazagiza zagize ingorane hariho ni- n'ibindi n'indi indi produit tutashije gut- kumenya neza yari imeze nk'amakoto inyuma y'ivy'ubuganga bwa kijambere kuvura abagwayi vyavuye bihindura isura ejo ku mugoroba niho haduka umuntu yemerera yuko yoba ya- yarabarotse niho rero ikintu cya mbere yatubwiye ni uko kuko ari ukubagombora kugira ngo umuntu asigaye atarapfa ntabagipfa ya miti muhabonye yizanye ejo saa moya z'ijoro araza yabivuga uti impande yacu ibintu by'ibivugo bizanye mu gasashi arabavuga uti umuti baranywa bose arabahereza nyuma mu gatondo nababajije kuva buca amaze kugenda kabiri gucibwamo kabiri mugabo kuva ku munsi wa gatandatu kwa mungu ku minota itatu itanu yahaca niko birirwa kuri toilette bacibwemo badaho ivyo uwo muforoma avuga biremezwa n'abagwaza urumva aba baramuzanye hano bamushikanye baramubaza ati none we aba bantu urashobora kubagombora ngweko ndabagombora agira none wewe nta muntu asubira guhwera ngo ya ngo bakiriye umuti ngo bawunywe jewe ndabagombeye ngo nta n'umwe asubira guhwera none avuga ko ari abarugenge yavuga yuko ngo atari we ngo atari bo ba- yahama yahama uwo mubanyi ngendaba nka egide umukuru wa zone ya busoro ati uyu upfa kurara yarabyiyemereye atankona ariko hama gushikaho byose tubibona ku mugaragaro arabigira imbona nkubone araha n'umutabo bantu arabagombora n'ubu ntawe urasubira guhwera kandi yariyemereye yuko atamuntu azosubira gupfa inyuma y'umuhingamo wuno wa kabiri sahushi modesita umukenyezi wapfa kurara benedigito yafashwe n'abanyagihugu aho bamusanganye intunduguru nyinshi mu mufuko abanyagihugu bamutegeze gusigura amatu y'ibivuvu afise muri uwo mufuko maze amenyesha ko ari imiti yo kuvura abantu nk'uko twavyiboneye abanyagihugu bamutegetse kurya ivyo bivuvu nawe abirengerako inyuma y'amasaha abiri modesita sahushi yaciye yigorora arasezera isi umugabo wiwe yemerera ko ari we yatanze ishano rirembeje abantu bashika mirongo ine benshi bagizwe n'ugwaruka aracafungiye ku biro vya zone busoro kugira ngo amatohoza abandanye ibweru muri komine ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi fidel d'antoine nsabimana ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi cumi na bibiri nizo zizotahukanwa mu burundi gushika mu mpera z'uyu mwaka ibice birenga mirongo icenda na bitanu ku ijana muri bo bazova mu gihugu ca tanzania ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi hcr rimenyesha ko ibindi bisata vya onu vyiteguye gufasha impunzi zizotahuka mu kiringo c'amezi atatu mu ntumbero yo kubarinda kuba mu bukene n'inzara ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroge wirikaneze inyuma y'umwanya muto babonana umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Pascal Bandagiye na Ben Mbilinyi aserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ASR mu Burundi bemeje ko ibikenewe byose kugira ngo abarundi bahunguka bakirwe neza byamaze gutegurwa ibigo bitanu mu burengero mu manuko mu buseruko no hagati na hagati mu gihugu hamwe no mu buraruko nivyo vyateguwe kugira ngo izo mpunzi zitaka ubugombe bwazo zakirwe runtu umushikiranganji barandagiye yabwiye abamenyeshamakuru ko abarundi barenga ibihumbi cumi na bibiri gato aribo bategekanijwe gutahukanwa imbere y'uko umwaka urangira ariko muri aya mezi abiri abarenga ibihumbi bitandatu bategerezwa kuba bageze mu ngo zabo humvikanywe neza y'uko bitarenze itariki mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa cumi hoba hashoboye gushikanga mu gihugu cacu abashika ibihumbi bitandatu n'amajana umunani na mirongo itandatu n'ine hanyuma abasigaye bakazoheza bagataha nabo nyene bitarenze ukwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka twaranashoboye turumvikana neza yuko n'abazoba biyandikishije mu nyuma nabo nyene tuzogira ibishoboka kugira ngo nabo nyene bashobore gutaha mu gihugu cabo kandi bashikanwe mu ngo zabo no mu miryango yabo abajejwe intwaro twateye akamo abajejwe intwaro hasi kugira ngo ivyabo babibungabunge ni ukuvuga amazu yabo bayabungabunge barazoba batashe bazoshobora gushikanwa mu ngo zabo bazishikiremwo abazotaha hanini bagizwe n'abarimyi n'aborozi bagiye kuza mu gihe cyo kurimira agatasi abel mbirinya arahumuriza ko atangorane bazogira we assist the returnees when they come and uh, as i said the uh, world food program they are going to give ahagira ati abazohunguka nibashika tuzobafasha ama nk'uko nabivuze pam izobaha imfungurwa mu kiringo c'amezi atatu ibindi bisata vya onu harimwo fao navyo bizobasahiriza kugira ngo babeho neza rero tuzokora igishoboka cose kugira ngo abantu batahutse ntibabe mu buzima bubi nk'ubwo bari basanzwemwo tuzogabanya kugabanya ivyo vyose vyotuma baba mu buzima bubi leta y'uburundi isigura ko yifuza gutahukana impunzi nyinshi zishoboka zivuye mu bindi bihugu n'ubwo abenshi ubu bazova muri tanzaniya akabo twitwagateye abarefije bari muri tanzaniya gusa twagateye abarefije bagiye mu bihugu vyose n'abari buraya ndetse uretse ibihugu vyo muri afurika ngira muribuka ko twigiriye no mu buganda abo mu rwanda twababwiye la meme chose ntitwadushoboye kujayo ubu zitatuvuyeko kumva muzi ariko nabo twabasavye yuko bagerageza nabo nyene bakaraba ingene mu kuyandikisha bagata bataha kuko nitubatahana ku nguvu no principe c'est le patrimoine volontaire mu gihe bwo kuyandikisha nk'uko vyagenze muri Tanzania twese duca dukora kandi twamye tugisaba ni tripartite kuko muri ivy'impunzi HCR ifisemo uruhara runini cyatuma dusaba tripartite hagati ya twebwe n'u Rwanda na HCR turavuga ati aba bantu bariko bariyandikisha baheze bataha ariko nubwo biruko turabona umwe umwe yiyomba kaza gataha aramaze gushika mu gihugu bavuye mu nkambi z'i Rwanda umushikanganje barandagiye anasaba amaleta yakiriye abarundi cyane cyane Tanzania na HCR gutanga ibitigiri bishasha vy'impunzi kugira ngo impari ziterwa nuko hari abavuga kuri ivyo bitigiri bigagamishwa zihave ibitigiri bitangwa turiko twiyumvira yuko twabisubiramwo rero ko twasanze ibitigiri bavuga ivyo batanga bagihunga nivyo usanga nibo bariko baravuga mu by'ukuri impunzi uko bivuga twe nta rusansura muri Tanzania twagiye gukora mugabo baravuga ko hariyo abarenga ibihumbi ijana ariko natwe uko tubibona ni uko abamaze kuvayo bararenga ibihumbi ijana ubona hasigaye yuko dusaba twarabivugana na leta ya tanzania yuko batugirira rusasuma bafashanije na hcr kugira tumenye igitigiri nyezina aricyo dukeneye guhungura kubera yuko ibitigiri twe bavuga uno munsi ntitubyemera ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi hcr byerekana ko abarundi bahunze kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu barenga ibihumbi amajana ane ibihugu vyakiriye benshi kurusha ibindi ni tanzania irimwe abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu n'icenda hagakurikira u rwanda rwakiriye abarenga ibihumbi mirongo umunani na bitandatu hanyuma hakaza ubuganda burimwo ibihumbi hafi mirongo ine na bitandatu na repubulika iharanira demokarasi ya kongo irimwo ibihumbi birenga mirongo itatu n'indwi eroge burikaneza bujumbura ijwi rya amerika reka tugushimire eloge wirikaneza dusubiye mu rwanda kandi bamwe mu bahoze bacururiza mu mihanda mu karere ka rubavu baranenga ubuyobozi bw'aka karere eh, kunanirwa guhashya ubucuruzi bw'akajagari aba bimuriwe mu isoko rya buhuru bavuga ko batabona babagurira kuko ibyo abaguzi bagashatse muri iri soko babisanga hafi ku bagicururiza mu mihanda ubuyobozi bw'akarere nabwo buravuga ko bugiye gushyiraho abakozi bahoraho bakumira ubucuruzi bw'akajagari iyi ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana muri gahunda ya leta y'u rwanda yo guhashya ubucuruzi bw'akajagari hari ahagiye hubakwa amasoko kugira ngo abacururizaga ku mihanda bayakoreremo hirya no hino ariko aho bene ayo masoko yubatswe usanga atitabirwa ku kigero cyo hejuru abakayakoreyemo bakayanenga ko ibutamoso ntibabona ababagurira bigatuma bisubirira ku mihanda aho birirwa bakwepana n'inzego z'umutekano zibahiga twasuye isoko rya buhuru riherereye mu murenge wa rubavu rimaze imyaka igera kuri irindwi ryubatswe ariko abakirikoreramo bararira yo kwarika hano hose hari huzuye iri soko rirahomba ubwo ni ukuvuga ngo urushoro rworoshize twatangiranye n'iri soko turavuga reka dushyigikire leta yacu yadushyiriyeho isoko kugira ngo twiteze imbere na leta ibone imisoro itera imbere bakadushuka ngo bazarirema kandi iyo babishaka riba ryararemye barabasonye ku mihanda bose bose ni abantu bagiye bahomba bava mu iri soko bahomba bava mu iri soko ni abakiriya baboneka urangura ibingana gute bishira mu gihe kingana iki nyine urangura nk'agace k'umufuka aka cumi n'abiri n'igice gashobora kumara n'ukwezi katarashe umaze igihe kingana iki urikoreramo natangiranye na abagore benshi n'abagabo bagiye babakora mu majigo kubera guhombya amafaranga ukazana ibihumbi magana abiri wagera muri ugacuruza icyumweru kimwe ukwezi akaba arahombye arashize ni isoko rigara ariko iyo urigeze mugira ngo ntabaricururizamo ibibanza byo gucururizamo usanga byambaye ubusa kandi na bake bakirikoreramo usanga bafite uducuruzwa duke cyane natwo baba bamaranye iminsi twarabahezeho abacuruza ibirayi babanza kubihatira abo bagiye kubiha abacuruza amashu nabo bakabanza bayabakatira mu rwego rwo kubareshya ariko ngo ntacyo bitanga nkunda abakiga jean paul niwe perezida w'isoko rya buhuru yaduhaye ishusho rusange y'imikorere yaryo twashuyemo imari turahomba nawe urabyibonera reba nk'ubu itomati ziba zaramuboreyeho nta kintu abona urabona nk'ubu dufite sitandi magana abiri mirongo inani n'umunani ariko izikorerwaho ni cumi n'eshanu imiryango ni mirongo itatu n'umunani ya butike hakorerwamo imiryango itanu urumva rero ko abacuruzi babihombeyemo bagiye bashora imari yabo ku buryo hari na bamwe nk'umugabo ntibaramuhaye nk'ibihumbi ijana uyu munsi akaba umugabo bari kumukubita tise amafaranga bashize rimwe mu masoko atemewe abangamiye abakorera muri iri soko rya buhuru ni irya karukogo riri mu murenge wa rubavu riremera mu masangano y'imihanda kandi rihurirwamo n'abaturutse imihanda yose abacuruza mu mabutike niho bajya gutegera abakaremye iri soko abava muri kongo baje kurangura kimwe n'abaguzi basanzwe baza kurangura imboga n'ibindi biribwa bose naho bahurira bigatuma isoko rya buhuru rititabirwa nk'uko abacuruzi babivuga bamwe mu bo twasanze bacururiza ku mihanda haba mu byahi ndetse no hafi y'iri soko hari abahoze mu isoko rya buhuru batubwiye impamvu barivuyemo amafaranga ntayo muri iki gihe uririrwa utagurishije uranasora muramutse mwese muvuye aha ngaha ntihagire n'umwe uhasigara abakiriya ntibabasanga aho mu isoko ibintu uzabijyana mu isoko bwira udacuruje ubura umuntu uguhahira iby'igihumbi urara ubitetse ejo usubireyo ubura uguhahira ibindi by'igihumbi biteke ejo ubundi uzasubiza yiwe isoko ryahariwe se avuga ngo ni isoko isoko bazatujyaniriye mu rukiga bariya bantu biriya ruguru baba barahinze ibirayi nabo ubwabo bari kubimanura inepfo bazatugurira iki kandi nabo babimanuye iriye ntibashyize mu giturage ni ahantu hatakwiriwe isoko ntaho hakwiriwe isoko hariya uru ruhuri rw'ibibazo abacuruzi bahura nabyo batunga agatoki ubuyobozi bw'akarere kujenjekera ikibazo cy'abazunguzayi kuko bahamya ko akarere kabigizemo ubushake bose barikoreramo kandi bagacuruza kimwe ntawubangamiye undi nyamara ngo na raporo bahaye akarere bagaragaza aho ibibazo biri ntacyo akarere kabikozeho murenzi janvier uyobora akarere ka rubavu by'agateganyo ntahakana ko iki kibazo gihari kandi kimaze iminsi ariko avuga ko bagiye gukaza ingamba kugira ngo barebe ko cyakemuka burundu bakoresheje guhana no gukomeza kwigisha ko ntabwo nanone ari icyafatwa uyu munsi ngo kirangire uyu munsi harimo kwigisha harimo guhana turabibona nk'ubuyobozi bw'akarere kandi twamaze gukora ibishoboka byose mu by'ukuri twamaze gukora ibishoboka byose igisigaye navuga ni uko twongera inzego z'ubuyobozi ku rwego rw'umurenge dushyiramo imbaraga ubwo bugenzuzi bugakorwa buri munsi ubugenzuzi mvuga ni ukureba abo bacururiza mu kajagari bose bagahanwa umunsi ku wundi kuko iyo usizemo iminsi mike barongera bakongera ni ukuvuga ngo ni ikintu rero gikwiye kuba gikorwa buri munsi ari nacyo tugiye gukomeza gukora ntabwo iri soko rya buhura ari ryo ryonyine ryubakiwe abacuruzaga ku mihanda rititabiriwe kuko hari n'isoko rya kabari mu murenge wa kanzenze hirya ya rugerero mu murenge wa rugerero aremwa n'abantu mbarwa ariko n'ubundi hirya no hino ku mihanda ukahasanga abacuruzi benshi bahahanze amasoko nyamara leta yarashuye amafaranga atari make mu masoko nk'ayo hari abaturage bagaragaza impungenge z'uko ibiribwa nk'amafu ibiribwa bihiye imboga n'ibindi byirirwa bitumukaho ivumbi ku mihanda bikaba bishobora guteza indwara zituruka ku mwanda cyangwa abandi bakaba bagwa mu mpanuka z'ibinyabiziga mu gihe biruka bakwepa babuza gucururiza ku mihanda bitaba ibyo bagahitanwa n'ibinyabiziga biba bikoze impanuka bikabasanga aho batanditse ibicuruzwa byabo ku nkengero claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahadi ijwi ry'amerika
inshuti rero mwakurikiranye ibiganiro makuru twari tubafitiye kuri isaha aho niho bigarukiye dushimiye injeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na Innocent Kimenyi yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro makuru mwashikijwe na Fidel Niyongabo na Ernesto Urgeziwe ndabashimiye kandi bifuza kuryoherwa na gahunda z'ijwi ry'Amerika murara haryana